Hii ni Radio Izwi ya Amerika. Izwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi uyu munsi kuwa kabiri tariki 19 z'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri kumwe na Fide Niyongabo.
icyo tubura ni uguhuza abafite ibitekerezo byiza batabasha kubishyira mu bikorwa kubera ubushobozi buke cyane cyane abanyeshuri barangije kaminuza n'abantu bafite amafaranga yo gushoramo Uwo ni umwe mu rwaruka ruri mu nama y'umushikirano mu Rwanda avuga ku byo yiteze muri iyo nama. Iyi nkuru hamwe n'ayandi makuru twabateguriye yerekeye amatohoza ishyirahamwe Ntabariza riharanira agateka k'abanyororo mu Burundi n'imiryango yabo ryatanguje ku madosiye y'abanyororo mu mabohero yose yo mu Burundi, ku bukene bw'amavuriro ku mitumba imwe imwe yo muri komine Mugina mu ntara ya Cibitoke mu Burundi no ku bashikiriza amanza mu Rwanda basaba ikindi kiringo c'ukwezi c'ifungwa ry'agateganyo ku banywanyi b'umugambwe FDU inkingi utavuga rumwe n'ubutegetsi turayagarukako mu kanya gatoyi reka dutangurire ku makuru avuga hirya no hino tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Alois Bigirimana Alois mu mwanya ni wawe udushikiriza amakuru udufitiye urakoze fidele turahere kuri somaliya igisirikare cya leta zunze ubumwe za amerika gitangaza ko abarwanyi umunani ba al shababu bishwe mu gitero cy'indege cyakozwe n'abasirikare ba amerika bafatanije n'aba leta ya somaliya ku munsi wa gatanu nk'uko byemezwa n'abategetsi ba gisirikare cya amerika ku mugabane wa afurika africome icyo gitero rero cyabereye muri somaliya mu gisagara cya kisimayo kuva aho al shababu yiciye abantu amajana atanu na cumi na babiri i Mogadishu ku mugwa mukuru wa Somalia ku itariki ya cumi na kane z'ukwezi kwa cumi guheze igisirikare ca Somalia caciye congereza ibitero vyubira Al-Shababu leta z'umwe za Amerika nayo yongereza ibitero vy'indege za drone zitagira abadereva kuri abo barwanyi ba Al-Shababu kuri afurika kandi abatavuga rumwe na leta muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo basabye ababashigikiye kugira iyindi myiyerekano kuri wa kabiri kugira basabe perezida joseph kabila kuva ku butegetsi umuvugizi w'umugambwe ukomeye utavuga rumwe n'ubutegetsi udps augustin kabuya yatangaje ko iyo myiyerekano igenewe gusaba kw'amatora aba mu mpera z'uyu mwaka hisunzwe amasezerano yashyitswe ko hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo ayo masezerano yahagarikiwe na ekereziya katolika ku itariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu asaba ko amatora atunganywa muri uku kwezi kwa cumi na kabiri k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi turimwo abatavuga rumwe na leta bayobowe n'umugambwe idps basaba ko perezida kabila ava ku butegetsi mu mpera z'uyu mwaka bagatangaza ko batifuza na gato gutegura amatora turabandanyiriza aha muri leta z'ubumwe za amerika itereni yarataye inzira iratembagara ejo ku munsi wa mbere ni muri leta ya washington muri leta z'ubumwe za amerika yishe abantu batatu abandi barenga ijana barakomereka bakaba bariko baravurwa mu bitaro bitandukanye muri ako karere abategetsi muri iyo leta bavuga ko ibiduga by'iyo tereni bishika kuri cumi na bine byatandukanye birata inzira y'indara ibija kurwa ku miduga yariko irarengana mw'ibarabara muri ako karere ikompanyi amtrak izo tereni zegukira yavuze ko zari zitwaye ingenzi mirongo irindwi n'umunani hamwe n'abakozi bayo batanu perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump yahojeje imiryango yabuze yifuriza abakomeretse gutora mitende vuba bwangu hano muri amerika nyine icegera c'umukuru w'igihugu mike pence yahisemo gusibya urugendo yari yatekanije kugira mu karere k'abarabu ibyo bikaba byatangajwe kuri ubu wa mbere ejo n'ibiro by'umukuru w'igihugu white house imvo ni uko icoka kitifashe neza muri ako karere k'abarabu kandi hakaba himirije n'amatora mu mategeko akomeye cyane mu nama nshingamateka ya amerika nk'itegeko rigenga amatagisi mike pence yifuza kubamwo urwo rugendo byari bitekanijwe ko pensa rutangurira kuri wa kabiri ku murwa mukuru Cairo wa Misiri mu nyuma akarubandaniriza i Yerusalemu ibiro by'umukuru w'igihugu bivuga ko yungururije izo ngendo hagati mu kwezi kwa mbere kuza ibiro by'umukuru w'igihugu bivuga ko kunguruza urwo rugendo bidatumwe n'uruhagarara ruri muri ako karere cyangwa ingaruka mbi z'ingingo iheruka gufatwa na Donald Trump kuri Yerusalemu kuri amerika kandi aha muri leta z'ubumwe za amerika leta ya donald trump ikoresheje igihagararo ifise mu nama ya onu ijejwe amahoro n'umutekano ku isi ejo kuwa mbere yarabujije integuro y'itegeko rihagararika ingingo amerika yafashe yo kwemeza yerusalemu ko ari umurwa mukuru wa israeli no kwimurira ambasade yayo muri ico gisagara ambasade wa leta z'ubumwe za amerika muri onu niki hari yabwiye ibihugu bigize ako kanama ko atagihugu na kimwe kizotegeka amerika aho ikwiye gushyira ambasade yayo hari yasiguye ko bubaye bwa mbere mu myaka irenga itandatu leta z'ubumwe za amerika ihagarika integuro y'itegeko mu nama ijejwe amahoro n'umutekano ku isi dusozerere kuri inkuru yo muri afurika umugambi uri ku butegetsi mu gihugu cya afurika anc ejo ku munsi wa mbere niho wahitamwo sirire ramapoza kuba umuyobozi mushasha wawo ramapoza abonwa muri iki gihe ko ari we mukandida afise amahirwe menshi cyane yo kuba umukuru w'igihugu cya afurika ef igihe ico gihugu kizotunganya amatora mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda yatsinze nkosazana dramini zuma yahoze ari umutambukanyi wa perezida jacob zuma abanywanyi b'umugambwe anc bagera ku bihumbi bitanu nibo batoye umuyobozi mushasha mu ikoraniro ryabereye mu gisagara cya johannesburg eh, cyril ramaphosa asubiriye perezida jacob zuma mu mabanga yo kuyobora umugambwe anc
urakoze haroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc umwanya w'amakuru yo mu karere mu burundi ishyirahamwe ntabariza riharanira agateka k'abanyororo n'imiryango yabo ryatanguje amatoza ku madosiye y'abanyororo mu mabohero yose yo mu burundi umukuru w'iryo shyirahamwe avuga ko bizorifasha kuronsa abanyororo abashingwa manza umumenyesha makuru y'ishuri rya Amerika Jean Bosco Ndarurinza dufitiye ibindi kuri iyi nkuru itohoza ku madosiye y'abanyororo mu mabohero y'u Burundi ryugururiwe kuri uyu wa mbere ku ibohero ry'abakenyezi rya Ngozi mu kwezi kw'icumi uyu mwaka ishyirahamwe ntabariza riharanira agateka k'abanyororo yaragendeye amabohero yose y'u Burundi naho babonye ibitari bike cyane cyane ibitigiri vy'umurengera mu mabohero Jean Marie Nshimirimana arongoye iryo shyirahamwe avuga ko batanyuzwe niko kwiyumvira kugenzura amadosiye yabo kugira vyorohe kubafasha duhejeje twagira tumenyeshe abarundi e, n'amakungu ko bazomenya ati ibitigiri vy'abapfungiwe mu mabohero atandukanye bangana gutya abazira ivyaha ibi naba naba tugira turabe yuko bishobotse twoshikiriza umushikiranganje w'ubutungane n'umukuru w'igihugu kuko turazi ko yama yatanze ikigongwe mugabo tugasanga hariho abatatashe kandi baza baronse ico kigongwe c'umukuru w'igihugu iruhande y'ikigongwe umukuru w'igihugu ashobora gutanga hari n'ikindi ishyirahamwe ntabariza risaba leta gushyira mu ngiro kugira ibitigiri vy'abafunzwe bigabanuke ko iyo umuntu aronse igihano mfungura gifungo ni ukuvuga yuko aza gukogura ibikorwa by'iterambere ry'igihugu mugabo ataha mu muhana iwe rero niyo ntumbero rero e, tugiye kubaza ababijejwe turabe igituma intambamye yoba yaratumye icyo gikorwa kitaja mu ngiro cyangwa iryo tegeko ritaja mu ngiro twibaza rero ko hari akagoye twakubitira leta kugira ababijejwe bashyire mu ngiro iyo ngingo nk'uko itegeko riba ryavuzwe rikaja mu ngiro rimwe na rimwe mu manza harakunzwe kumvikana abanyororo bavuga ko amadosiye yabo ajamo utunenge basigura ko bafungiwe politiki ishyirahamwe ntabariza ryoba ribafasha gute turaba abafungiye politike turaba umunyororo wese ari kuri buno butaka bw'uburundi turaba umuntu arengana cyangwa uyu n'uriya kuko tubiravye bose umuntu apfunzwe mungu umuntu twaca tubyita muri politike kuko hari igihe umuntu yagirizwa ikintu akiriye ugasanga mugabo winjiye muri dosiye ugasanga sico Eh, ni nacyo gituma rero moto tenyenyera gatonya iya nkete itangiye mu minsi iza tuzomenya abafungiye politike n'abatafungiwe ntitubababwira ngo abafungiye politike bangana gutya nuko ntibangana uku bivanye n'ukuntu igihugu kibivuga tuzumviriza abana bariya rero tumenye abafungiwe ibya politike tuzoheza tubisubire tubibatangaritse itohoza ku madosiye y'abanyororo ririko rirakorwa kandi ku mabohero ya mpimbana bubanza nk'uko uwurongoye ntabariza abivuga ingozi mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi ry'amerika ubukene bw'amavuriro ku mitumba imwe imwe muri komine mugina mu ntara ya cibitoke mu burundi buraba intandaro y'imfu ku batari bake abajejwe intwaro kuri iyo mitumba basaba gushigikirwa na leta mu bikorwa barimwo vyo kwiyubakira ivuriro ribegereye umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika diane donse mu ntara ya cibitoke niyo nkuru adufitiye abanyagihugu bo ku mutumba wa ngoma muri zone rubona ya komine mugina bafata urugendo rw'amasahane n'amaguru kugira ngo bashike ku ivuriro ritoyi rya rubona bivurizako igihe bakitswe n'amagara urwo rugendo ruratuma hari abacikanira mu nzira igihe bajanywe kwa muganga ari ndembe abakenyezi bavuga ko bari mu basiga ubuzima mu nzira cyane cyane igihe bafise imbanyi uyu ni umwe mu bakenyezi bo kuri uyu mutumba wa ngoma tugira ingorane iyo dufise inda n'abarwaye malariya abantu benshi tugwa mu nzira kubera ivuriro riri kure ubufashe n'imbanyi tutabonye moto urumve ni nko gupfira mu nzira wenda kumuheka kandi tugapfira mu nzira ni ukuri biratugora cyane abana ni uko bagapfira mu nzira abandi bagapfira mu ngo zabo kubera kubura uburyo bwo gushyika kwa muganga ubwo rero ni ukuri twasaba leta ikadufasha n'ibarabara riragorana n'ubwo batuzana ku moto tugenda nabi n'ibarabara ntabwo rishikayo neza leta yokora uburyo bwose ikagira ikidufasha
aha ni ku ivuriro ritoyi rya rubona umwe mu barwayi baje kuyivuriza avuye ku mutumba wa ngoma atubwira ko yahatswe kuhasiga ubuzima bivuye ko byamusabye umwanya munini wo kurondera uko ashikanwa kwa muganga ndabya amasaha mfatiwe guma ntakambatinya buri gihe wenda aguye mu nzu koko tini hafume basi barondera ukuntu bonsimbana banjane kwa muganga uburyo rero bwo kugira ngo ucuronka icyo cyuma gica kigusimbana kikuzane ibarabara rimeze nabi ariko yaba ari nk'ahantu hafi umuntu yavuga ati ni ahantu hafi umuntu baca basimbana basimbana umuntu bakamujyana byari ibintu byoroshe ubwo umuntu arose ico cuma kimusimbana amahera yaroroha kuronka kade byose se si ibibazo ntibibazo nonyine hari igihe ugira nk'uko nyene ugwajije ayo mafaranga bigashika nk'uko icyo kibazo ntayo ufite ubwo nyene ucuca mu bantu nyene ukiruka ati reka niruke mu bantu ndi buhonka mfasha akayangurana ugaca ubona uburyo bwo kwigenda kwa muganga nyene kukaba nkako abanyagihugu bo kuri uno mutumba bavuga ko iyo ingwara ibafashe bikora ku mapikipiki amapikipiki yunguruza abantu ariko rero ayo nayo bavuga ko arihisha amafaranga arengeye uburyo bwabo kugira abashikane kuri iryo vuriro bariha amafaranga ibihumbi cumi na bitanu ari naco gituma abatari bake bikora ku nderuzo bagahitamwo kumara amasaha menshi mu nzira uyu mugabo ari mu bakunze kubaterura avuga ko ariho impfu zikunze kubonekera kenshi cyane dukunze kwitabaza nk'inderuzo ariko uwo afise uburyo nawe nk'imoto ibonetse iri hafi nawe arashobora gukoresha imoto mugabo uca usanga imoto itwara uburyo burebure kuko gushika ku ivuriro turashobora kuriha ibihumbi cumi na bitanu na mirongo ibiri ari nk'igihe cy'ijoro hoho urumva kugira uronke imoto ntikibaho niyo unayirose uca usanga ukoresheje nk'ibihumbi mirongo ibiri na bitanu mirongo itatu kubera urugendo aba ari rurerure n'ibarabara ari ribi urakunze gusanga ariho indwara ije ifise inguvu kubera adahise aronka ubutabazi n'ingoga benshi cyane barakunda gupfira no mu nzira tuko turagenda ku ivuriro amakuru dukura ku ivuriro ritoyi rya rubona ryakira abantu baza kwivuza bavuye ku mutumba wa ngoma ni uko n'abahashitse benshi muri bo baba ari ndembe ivyo bigasaba ko baca barungikwa ku ivuriro rikuru ry'imabayi ibintu biruko mu gihe abanyagihugu bo kuri uyu mutumba bakoze ibyo bashoboye kugira biyubakire ivuriro ari naco gituma umunyamabanga wa zone rubona sabiyaremye eric asaba ababakurira mu ntwaro kubashigikira mu kubaronsa ivuriro dusaba ko abagira neza bafatanyije na komine boturonsa ibikoresho byo guheraheza iryo vuriro kuko risanzwe rihari ryarubatswe abenegihugu kandi baratanze n'inguvu begeranya umusenyi turonse amasima n'imyango n'amadirisha ibisabwa byose mu ivuriro urumva ko bikenewe canke abagira neza badufasha bakunganira bakabafata mu mugongo iryo vuriro ryuzuye abenegihugu bo kwivuriza hafi nabo bakoroherwa nk'abandi abajeje intwaro muri no zone ya rubona bavuga ko umutumbangoma uri ku birometero bine by'umupaka w'igihugu cy'u rwanda ukaba uri mu mitumba ifise imisozi ihanamye yo muri komine mugina mu ntara ya cibitoke diane ndonse ijwi rya amerika i kigali mu rwanda hatangujwe ejo ku munsi wa mbere inama ya cumi na gatanu y'umushikirano perezida w'u rwanda paul kagame igihe yatanguza iyo nama yaragaragarije abayitavye uko igihugu gihagaze mu nzego zose ni inama yitabiriwe n'abanyamahanga benshi mbere bahawe n'umwanya wo kubaza ibibazo mugenzi wacu asumuta kaboyi yari ahari abahe ido n'ido kuri iyi nkuru perezida paul kagame yeretse abanyarwanda uko igihugu gihagaze avuga ko hari byinshi byagezweho byasaga nk'ibyari bigoranye yagarutse ku iyubakwa ry'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cyatangiye mu kubakwa i bugesera uyu mwaka umukuru w'igihugu yasabye ko ururimi rw'ikinyarwanda rwakwigishwa mu bato no mu bakuru mu rwego rwo gusigasira umuco perezida yavuze ko bitabaye ibyo bishobora kugera aho umuntu azajya avuga abantu bakayoberwa ibyo avuze perezida kagame yagarutse ku mirimo yahanzwe uyu mwaka igera ku bihumbi umunani kandi avuga ko igihugu giteganya kuyongera gusa abakiri bato bagaragarije leta ko ibafasha mu guhanga imirimo ariko ntizakurikirane uko ikomeza gusigasirwa icyo nasabaga leta y'u rwanda nk'uko yatangije igikorwa cya yufu konegiti ni ugukora forowapu ntitwite gusa kugira ngo havuka imishinga ingahe ahubwo tukanareba ngo ya yindi yavutseyo igeze he ikibazo ifite ni ikihe icyo tubura ni uguhuza abafite ibitekerezo byiza batabasha kubishyira mu bikorwa kubera ubushobozi buke cyane cyane abanyeshuri barangije kaminuza n'abantu bafite amafaranga yo gushoramo numva leta y'u rwanda ariho yashyira ingufu igakurikirana imishinga igenda ihembwa ariko rimwe rimwe ugasanga yanapfuye muri iyi nama y'umushyikirano minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda louise mushikiwabo yongeye kugaragaza ko umwaka utaha u rwanda rwiteguye kwakira abimukira b'abanyafurika bajyanywe muri libya nk'abacakara ibyo ni uguha agaciro ikiremwa muntu dufatanije n'abandi banyafurika n'umuryango wa afurika yunze ubumwe ndetse n'abanyaburayi n'abandi turitegura kuzagira abo twakira mu ntangiriro y'umwaka utaha minisitiri mushikiwabo yavuze ko u rwanda rumaze guha abanyamahanga barenga magana n'ubwenegihugu mu myaka irindwi ishize aha minisitiri wa cade witabiriye inama yabajije minisitiri mushikiwabo uko u rwanda ruzabigenza mu gihe ruzakomeza guha abanyamahanga ubwenegihugu ndetse rukaba runitegura kwakira abarenga ibihumbi mirongo itatu bari barajyanywe mu bucakara mu gihugu cya libiya kandi bizi ko u rwanda ari igihugu gito cyane uyu muminisitiri akibaza niba u rwanda rutazaba ngombwa gusaba abanyagihugu kugabanya urubyaro kugira ngo nyine babashe gusaranganya n'abo banyamahanga bagenda batozwa mu rwanda minisitiri mushikiwabo yamusubije ko u rwanda ruzigira ku bihugu bifite ubuto nk'ubw'u rwanda ariko ariko byagiye bitera imbere aragira ati tuzi neza ko dufite imbogamizi ziterwa n'ubuto bw'igihugu cyacu niyo mpamvu dushyira imbere ibijyanye no guhanga n'ubumenyi tugerageza kurebera ku bindi bihugu bito kurusha u rwanda uko byitwaye mu bibazo nk'ibi kubera ko dushaka gufungurira amarembo u rwanda ariko tutirengagije n'ikibazo cy'ubwiyongere bw'abaturage uburezi bwagarutsweho cyane muri iyi nama ya cumi na gatanu y'umushyikirano musenyeri wa diyoseze ya byumba sereviyani nzakamwita yongeye gushimangira ko hari amasomo yari akwiye guhabwa umwanya nk'indimi zirimo ikinyarwanda gushushanya kuririmba ndetse n'iyobokamana ikindi musenyeri yagarutse ku byerekeranye n'ibiruhuko by'amashuri byashyizwe mu gihe cy'itumba bivanywe mu mpeshyi musenyeri nzakamwita ati ukwezi kwa karindwi n'ukwa munani ayo mezi arangwa n'ubushyuhe bwinshi ndetse hamwe na hamwe amazi akabura ku buryo abana bajya kuvoma bukica amasaha y'ishuri ayo mezi mu gihe cy'impeshyi nibwo abana baba bakenewe mu rugo uyu musenyeri yasabye ko bishobotse ibiruhuko bisoza umwaka byakongera gushyirwa mu gihe cy'impeshyi ibintu leta yavuze ko yatangiye gutekerezaho inama ya cumi na gatanu y'umushyikirano yitabiriwe n'abanyarwanda bahagarariye abandi baturutse mu gihugu hose abanyarwanda baba mu mahanga ndetse n'abanyamahanga batari bake cyane cyane abaturutse mu bihugu bya afurika izasoza imirimo yayo kuri uyu wa kabiri asumuta kaboye ijwi rya amerika i kigali mu rwanda kandi abashikiriza amanza basaba ikindi kiringo cy'ukwezi cy'ipfungwa ry'agateganyo ku banywanyi b'umugambwe fdu inkingi utavuga rumwe n'ubutegetsi batangaza ko batararangiza ibikorwa vya mbere vy'itohoza umumenyesha amakuru w'ijuru rya amerika eric bagira ubusa ari kigali mu rwanda abahe inkuru y'imvaho mbere y'uko ubushinjacyaha busobanura impamvu zituma busaba ubugira kabiri indi minsi mirongo itatu y'ifungwa ry'agateganyo igihe bugikora iperereza metre gatera gashabana na mugenzi we metre antoinette mukamusoni bunganira abaregwa batangiranye inzitizi basaba umucamanza kuzisuzuma Metre Gashabana yabwiye urukiko ko ubushinjacyaha bwatanze ikirego igihe cyararenze yavuze ko icyemezo gifunga by'agateganyo abaregwa cyarangiye ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa cumi n'abiri uyu mwaka ubushinjacyaha butanga ikirego ku itariki ya munani z'ukwezi kwa cumi n'abiri Metre Gashabana ashingiye ku ngingo z'amategeko arasanga abo yunganira bafunzwe binyuranije n'amategeko agasaba urukiko guhita rubarekura nta yandi mananiza bagakurikiranwa bidegembya ubushinjacyaha bwemera ko bwakoze amakosa yo kurenza igihe cyo gutanga ikirego buravuga ko habayeho uburangare ku wagombye kuba yaratanze ikirego gusa bugashimangira ko ibyemezo byafashwe kuri uru rubanza byagaragaje ko hari impamvu zikomeye zituma abaregwa bakekwaho ibyaha bikomeye bishobora gushyirwa mu cyiciro cy'ibyaha by'ubugome bwifuza ko urukiko rwabisuzuma rukazategeka ko bakomeza gufungwa by'agateganyo metere gashabana yavuze ko amategeko agomba gufatwa uko aratagenekerezwa maze avuga ko ibyo ubushinjacyaha busobanura nta shingiro bufite yabwiye urukiko ko ibyemezo ubushinjacyaha bushingiraho byataye agaciro naho kuba baregwa ibyaha bikomeye nabyo kugeza ubu amategeko aracyabafata nk'abera igihe cyose batarahamwa n'ibyaha mugenzi we metere mukamusoni nawe yisunze ingingo z'amategeko yibukije ko amagambo umuburanyi yivugiye mu rukiko amutsindisha avuga ko ubushinjacyaha bwemera ko bwagize uburangare kandi nacyo ubwacyari icyaha ubushinjacyaha bwasubiranye ijambo busobanura ko iyo ukwezi kurangiye hataratangwa ikirego abaregwa bashobora kurekurwa ku byaha byoroheje naho ku byaha bikomeye bikabarwa mu mezi atandatu mu gihe ku byaha by'ubugome byo byategereza umwaka kurangira bakabona kurekurwa umucamanza yavuze ko izi nzitizi azazisuzumira hamwe n'imiburanire y'urubanza nta bisobanuro bishya ubushinjacyaha bwazanye mu rukiko ku ngingo yo gusaba ko abarwanashyaka ba fdi inkingi bongererwa ukwezi kw'ifungwa ry'agateganyo bwongeye gusubiramo amagambo y'ubushize ko mu gihe cy'ukwezi bwasabye butarangije iperereza bwongeye kuvuga ko iyi dosiye isaba iperereza mu bihugu byo hanze n'imbere mu gihugu buravuga ko hari ubutumwa bohererezanyaga ku matelefone n'abantu bo hanze y'u rwanda kandi ko bugishakisha ibyitso n'abatangabuhamya ubushinjacyaha bubwiye urukiko bugira gatatu ko kurekura abaregwa bashobora kugira uruhare rwo gusibanganya ibimenyetso kwihisha ubutabera no kuba bakongera gusubira mu byaha bubarega n'imvugo abaregwa n'ababunganira basanga idafashije na gato kuko bavuga ko nta bimenyetso bishya bugaragaza bwagezeho mu gihe bumaze bwana boniface twagirimana visi perezida wa mbere wa fda inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda yabwiye urukiko ko uburyo afunzwemo muri gereza ya mageragere bumushyira mu gihirahiro cyo kumenya niba koko akiri umwere cyangwa se yarahamwe n'ibyaha yavuze ko muri gereza afungiwemo harimo na kasho bamumaranyemo iminsi irindwi kandi ko yaje mu rukiko avuye muri iyo kasho aravuga ko abashinzwe umutekano baketse ko afite telefone avuganaho n'abo hanze visi perezida wa mbere wa fda yabwiye umucamanza ko mu bihe bitandukanye ubutegetsi bwa gereza ya mageragere bwagiye bukoresha amanama bugakangurira imfunga n'abagororwa kugendera kuri abarwanashyaka ba fda inkingi bahafungiwe yavuze ko bafatwa nk'abanzi b'igihugu bwana twagirimana yavuze ko aho muri kasho bajya bamukubita ati sindamenya niba abo bamfungira muri kasho ya gereza bafite amategeko yabo bihariye bagenderaho ati turi imbere y'ubutabera twibwira ko bushobora kumva akababaro k'abanyarwanda umucamanza umucamanza yavuze ko ibyo bireba amategeko n'amabwiriza y'imbere muri gereza avuga ko urukiko rwabisuzuma rwabiregewe naho bwana Fabien Twagirayezu ushinzwe ubukangurambaga ku rwego rw'igihugu muri FDI nawe yabwiye umucamanza ko ubushinjacyaha butagombye gukora icyo yise kuza kubigiraho kwica amategeko ahubwo bwagombye kubigiraho kuyubahiriza kuba no mu bindi bihe uruhande rw'iregura ruvuga ko ubushinjacyaha bwahunyanze amategeko ku bushake ntihagire igikorwa kuri uyu mukangurambaga wa FDI abibumbira mu mvugo ya kinyarwanda agira ati bimeze nka wa mwana uri iwabo uvuna umuheha kongezwa undi kuko ubushinjacyaha buvuga ko bukibakoraho iperereza abaregwa bose ntibabemeranya nabwo baravuga ko ibyangombwa byabo birimo amatelefoni na za mudasobwa bwabifashe kera kandi ko bwagombye kuba bwarabonye ibyo bwifuza barabwikoma ko butagaragaza umwe ku wundi icyo bumaze kugeraho ngo buhereho bwaka ikindi gihe cy'ifungwa ry'agateganyo kuri bwana norubera ufite amahoro wiburanira icyaha n'igatozi yasabye ko barekurwa abandi bukekaho ibyaha bwazababona bukazabakurikirana ukwabo aravuga ko gukomeza kubafunga aricyo yise umugambi w'ubushinjacyaha wo kubacira mu gihugu cya gereza cyangwa se ari uburyo bwo gutinya abatavuga rumwe n'ubutegetsi kugira ngo n'uwari kubigerageza ahereho aceceka metere mukamusoni aravuga ko abaregwa basa n'abategereje umuntu batazi ngo azafatwe babone kuburanishwa yagize ati niba koko umushinjacyaha ari umuburanyi nkatwe ajya afatirwa ibihano igihe yadindije urubanza nk'uko natwe tubihanirwa metere gashabana yongeye kubaza urukiko ati muzashingira kuki mufata icyemezo gikomeza gufunga abo twunganira ati kubera ko ubushinjacyaha bwabisabye gusa ubushinjacyaha bwasobanuye ko kubw'imiterere ya dosiye ikomeye budategetswe kugaragaza mu ruhame ibyo bumaze kugeraho mu iperereza kuko bishobora gutuma bumenya ibanga ry'akazi bwagize buti natwe ntitwishimiye kwishyiraho umutwaro wo gukomeza kubafunga dufite amadosiye menshi tugomba gukoraho ahubwo nuko dosiye ibarega ifite umwihariko udasanzwe metere gashabana yahise yaka ijambo risoza avuga ko ubushinjacyaha budakwiye kwihisha inyuma y'ibanga ry'akazi bugamije kubangamira uburenganzira bw'abaregwa yabwikomye ko bwirengagiza ko n'abanyamategeko bagira ibanga ry'akazi kandi bagomba kugaragarizwa ibimaze kugerwaho mu iperereza iri tsinda ry'abarwanashyaka barindwi ba fdi inkingi ryatawe muri yombi mu ntangiriro z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka barerwa ibyaha byo kurema umutwe w'ingabo zitemewe no kugira nawe ubutegetsi buriho mu rwanda uretse iri tsinda hari n'irindi tsinda ry'abarwanashyaka batatu ba fdi barimo bwana teofile ntirutwa uhagarariye fdi mu mujyi wa kigali nabo baregwa ibyaha bimwe n'ibyaha bose bahakana bivuye inyuma bakavuga ko ari ibinyoma byambaye ubusa byahimbwe n'ubutegetsi mu mugambi wo gucecekesha abatavuga rumwe nabwo ku itariki ya makumyabiri z'uku kwezi nibwo umucamanza azatangaza icyemezo kirekura cyangwa kigumisha mu buroko by'agateganyo abaregwa aha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi ry'amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu ijwi rya amerika rirabashikiza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
umuryango w'umutekano n'ubutwererane mu burayi osce mu magambo ahinnye ni inkingi ikomeye y'amahoro n'ituze ku mugabane w'uburayi n'akarere ka eurasia mu bibazo by'ingutu osce igomba guhangana nabyo muri iki gihe nta giteye inkeke kurusha icyo muri ukraine nk'uko minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika rex tillerson yabitangarije mu nama y'abaminisitiri ba osce iherutse leta zunze ubumwe za amerika yiyemeje guharanira ubwigenge n'ubusugire bwa ukraine no kubahiriza imipaka yayo yemewe n'isi yose minisitiri tillerson yasabye ko amasezerano ya Minsk ashyirwa mu bikorwa uko yakabaye yarashimangiye ati ntituzigera twemera ko uburusiya bukomeza kwigarurira intara ya kirime ati ibihano byose bishamikiye kuri iki kibazo cya kirime bizagumaho kugera igihe uburusiya buzasubiriza ukraine ikigobe cyose cya kirime uko cyakabaye leta zunze ubumwe za amerika ishyize hamwe n'inshuti zayo z'uburayi kugira ngo bagumisheho ibi bihano kugera igihe uburusiya buzaba bwarangije gukura ingabo zabwo muri donbas kandi bwubahirije ibibureba bikubiye mu masezerano ya minsk minisitiri tillerson yavuze ko ukraine yo yatangiye gushyira mu bikorwa ibiyireba kandi bugomba gukomeza kubikora naho uburusiya bwo buricecekeye ntacyo burakora erega koko abasivili bishwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi baruta ubwinshi abishwe mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu kwezi kwa cumi na kumwe mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi guhonyora amasezerano yo guhagarika imirwano byariyongereye muri donetsk na luhansk nk'uko umutwe w'intumwa wihariye wa osce muri ukraine smm mu magambo ahinnye wabyerekanye minisitiri tillerson yaravuze ati tugomba kugaragaza neza ibitera ubu bwicanyi uburusiya ntibuhwema guha intwaro n'imyitozo ya gisirikari ndetse no kuyobora abarwanya guverinoma ya ukraine bakanafatanya nabo kurwana bari kumwe leta zunze ubumwe za amerika irasaba uburusiya n'abambari babwo guhagarika uru rugomo kwibasira no kugaba ibitero ku bakozi ba smm leta zunze ubumwe za amerika ihaye icyubahiro joseph stone umunyamerika wakoraga ubuvuzi witanze yicirwa mu kazi ke mu burasirazuba bwa ukraine mu kwezi kwa kane ibihumbi bibiri na cumi na karindwi irashima kandi ubutwari n'ubwitange bw'abakozi bose ba smm leta zunze ubumwe za amerika iremeza ko sce ariyo nzira nyayo yo kurangiza intambara yo muri ukraine ndetse n'ibindi bibazo biri mu karere kubera izo mpamvu leta zunze ubumwe za amerika izakomeza gutera inkunga ikomeye umuryango osce ntizahwema kandi kwamagana ibikorwa byose bigamije kuwuca intege wo ubwawo inzego zawo n'intumwa zawo muri ukraine minisitiri tillerson yasabye akomeje ibihugu byose bya osce gukurikiza inama za leta zunze ubumwe za amerika kugira ngo amahoro n'iterambere bisugire bisagambe mu burayi Eurasia na Aziya yo hagati
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika inshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha aha niyo bigarukiye mwakoze kudutega amatwi ntimutangwe mu biganiro byacu bikurikira kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.